Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika
inshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Oriane itanga ishaka ikaze mwese mu biganiro byacu
uwo baca baramubwira ati mwe genda murabe ya telefone yuko yo biri ku gitanda murabe ko bayitaye uwo ayinjiye aca yugurura idirisha rya aca asanga aramanitse n'ikiziriko burya ahaciye haba induru nyinshi
uyu ni umubanyi w'umupfakazi yishwe mu ntara ya ngozi avuga ku kababaro bafise kuri uwo mukenyezi yapfuye
inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu kuri uyu wa mbere iratora umwanzuro usaba iminsi irindwi y'ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa arepo mu majyaruguru ya siriya hagamijwe kuhageza ibyangombwa by'ubutabazi muri muri kenya abaganga n'abaforoma bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara n'ibindi bakeneye mu kazi kabo
urukiko mu bugereki rwanze kohereza abasirikare batatu b'abanyaturukiya baregwa na ankara kuba baragize uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi iyi nkuru hamwe n'izindi zose twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu kuri uyu wa mbere iratora umwanzuro usaba iminsi irindwi ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa arepo mu majyaruguru ya siriya hagamijwe kuhageza ibyangombwa by'ubutabazi arepo niwo wari umujyi munini wa siriya mbere y'uko intambara yaduka mu myaka hafi itandatu ishize ubu ni indiri y'imirwano niho ibitero byo kwihimura by'ingabo za siriya zishyigikiwe n'uburusiya bitera bituruka izo ngabo rero ziragerageza kwisubiza uwo mujyi ziwambura abarwanyi bahanganye n'ubutegetsi bigaruriye ubutaka bwo mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu uwo mwanzuro wateguwe na misiri esipanye na nouvelle zelande iyo nyandiko ibuza ibitero byose birimo intwaro izo arizo zose byaba ibyo mu kirere na za morutiye byakoreshejwe mu gusenya ibice binini by'umujyi wa arepo byaba bigenzurwa n'abarwanya ubutegetsi cyangwa se ari ibifitwe na guverinoma nk'uko byagenze mbere mu yandi masezerano yo guhagarika imirwano yabanje muri siriya aya ntaho arebana n'ibitero ku mitwe y'abarwanyi nk'umutwe wa leta ya kisilamu ihagarikwa ry'imirwano ryabanje ryatumye abasivili babasha kubona imfashanyo bari bakeneye ku buryo budasubirwaho cyakora ntacyo ryagezeho kigaragara mu guhagarika intambara yahitanye abantu barenga ibihumbi magana ane muri kenya abaganga n'abaforoma bahagaritse akazi mu myiyerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara n'ibikenewe byose kugira bashobore kurangura imirimo yabo neza iyo myiyerekano yabaye nyuma y'aho ibiganiro bagiranye n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu butagenze neza ejo ku munsi wa mungu abaganga n'abaforoma bagera hafi ibihumbi bibiri bafashe amayira baja ku biro by'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ama murantunga ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu hamwe n'ibiro by'ubushikiranganji bujejwe ubutunzi i nairobi amasendika serukira abaganga asaba uh, abaganga n'abavura amenyo basaba ko ku bitaro n'abavurira ku bitaro murantunga vya leta avuga ko abaru abanywanyi bayo aba baganga basaba kongerezwa imishahara inshuro amajana atatu ku ijana nk'uko bari bemerewe mu masezerano bagiranye na leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu uma olga umuserukizi w'iyo sendika avuga ko leta itakurikije ibyo yari yiyemeje mu kwezi kwa gatandatu k'uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri aya masezerano hasabwa ibitandukanye harimwo kunagura ibikorwa bisabwa mu kazi gutunganiriza ibijyanye n'amashuri yisumbuye bakeneye abaganga kuduzwa ipete mu kazi kwemererwa guhindura akarere bakoreramo no kongerezwa imishahara ayo masezerano ashyizwe mu ngiro umuganga muto yahora akorera amadolari amajana ane ku kwezi yoronka ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo ibiri umuganga mukuru nawe yaronka ibihumbi bitanu ku kwezi by'amadolari yoronka ibihumbi icenda n'amajana ane y'amadolari urukiko mu bugereki rwanzuye rwanga kohereza abasirikare batatu bo muri turukiya icyo gihugu kirega kuba baragize uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi abo basirikare batatu bari mu itsinda ry'abantu umunani bahungiye mu bugereki bahakanye ibyo turukiya ivuga perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yatangije ibikorwa byo guhiga bukware abanyamakuru abarezi abasirikare n'abakozi bo muri guverinoma b'abasivili abarega kuba baragize uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi abantu barenga ibihumbi ijana bakuwe ku mirimo yabo kuva ingabo za guverinoma ziburijemo kudeta abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na batanu barimo abofisiye mu ngabo n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi abo bose bakekwaho gukorana n'abateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi
radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya leta ya kameruni yagize icyo ivuga ku vyagirizo vy'uko inzego zayo z'umutekano zitubahirije agateka ka muntu mu bikorwa vy'umutekano zagize mu myiyerekano yabaye haciye amezi abiri leta ivuga ko inzego z'umutekano zitarengeye agateka ka muntu aho zari mu bikorwa vyayo guhagari- vyo guhagarika uruhagarara rwari mu myiyerekano yabaye mu ntara zibiri z'igihugu iyo myiyerekano yagizwe n'abanyeshuri n'abandi bakozi b'amashyirahamwe atandukanye mu karere k'igihugu kavuga icyongereza aho bari ko biyamiriza ibyo bita agacinyizo kagigwa ku bavuga ururimi rw'icyongereza muri icyo gihugu gikoresha ururimi rw'icyongereza n'igifaransa leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko zifise amakenga menshi ku buryo icyo kibazo ca- citaweho umuvugizi w'igipolisi cya cameroon isa Choroma- chorima ah- ata- ahakana amatangazo amaze gukwiragiza ku mbuga za interineti y'uko igisirikare cyatoteje ah, ja- cyatoteje agateka ka muntu k'abigisha n'abashikirizwa amanza bari muri iyo myiyerekano bakaba baba mu karere k'abavuga icyongereza uwo muvugizi yabishikirije yishura urwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga mu ndwi iheze ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe aho bavuga ko amerika ifise amakenga menshi ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwagizwe muri iyo myiyerekano yabaye mu duce twa bamenda na bowa umugwa mukuru w'intara y'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu ni- n'intara y'ubumanuko bushira uburengero bwa kameruna cyomora yavuze ko kameruni idashobora kwihanganira icyo ari cyo cyose kiza gihungabanya ubumwe bw'igihugu bwabonetse bigoranye yongera ko yuko ibyo basaba yuko igihugu cyosubira ku ntwaro rusangi guverinoma federal yakuweho muri referendumu yagize mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bidashoboka minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburu- w'ubushinwa n'uwa irani basabye za guverinoma zasinya amasezerano y'intwaro za kirimbuzi kuri irani gukomeza kuyubahiriza bidahereye ku mpinduka zaba zibaye imbere mu gihugu bireba ibyo bisa n'ibibwirwa perezida watowe wa amerika donald trump mu gihe cyo kwiyamamaza muri uyu mwaka bwana trump yavuze ko ashobora kongera gushyikirana ku bikubiye muri ayo masezerano no kurushaho kuyakaza icyo gihe yavuze ko ayo masezerano ariyo yuzuye ubuswa atigeze abona kuva yabaho ku mpande zagize uruhare muri ayo masezerano nta wundi wigeze yumvikanisha ko yifuza kuyasesa ibihugu byumvikanye ko byumvikanye kuri ayo masezerano bifite inshingano zo kuyubahiriza mu buryo bwuzuye ibyo byavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa irani javad zarifu kuri uyu wa mbere ubwo yari i beijing mu bushinwa yakomeje agira ati irani ntizemera ko igihugu icyo ari cyo cyose gifata icyemezo cy'uruhande rumwe ngo kirenge kuri ayo masezerano kandi irani ifite uburenganzira bwo kubirwanya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa wang yi yavuze ko ayo masezerano agomba kubahirizwa ku buryo bwose bwuzuye uko yakabaye nk'uko ari inshingano z'impande zose zagize uruhare muri ayo masezerano radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobase gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi zacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya w'amakuru yo mu biyaga binini hari umukenyezi yatowe ikiziga mu nzu yiwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere uwo mukenyezi yari asanzwe ari umupfakazi yato- yatowe yenena ku kiziriko ku mutumba wa hina na zone mivo muri komine n'intara ya ngozi mu gihe kwenena ku mugozi bikunzwe kuboneka ku bantu biyahuye umukuru w'umutumba hina avuga ko hari ibimenyetso vyerekana ko ashobora kuba yarishwe ibindi kuri iyi nkuru jean bosco ndarurinze uwo mukenyezi yatowe yenena ku kiziriko mu nzu iwe mu gitondo co kuri uwu wa mbere yitwa nduwimana emanuela abo babana ku mutumba wa hina muri zone mivo ya komine ngozi bavuga ko bamenyeshejwe ivyamushikiye n'amarira y'utwana twiwe tubiri asize jewe numvise uwo mwana ariko ararira madame wanje uwo aca ntanga kuvyuka aca asanga umwana ariko ararira abare- ariko arariza umwana bahagaze ngaha aca aramutora aca aramuheka uwo hanyuma baca baravuga ati turavye aho babumaye hariya inyuma baca bavuga ati reka duhigue uwo muntu babasoma bari bamushitse bari bamutwara je rutangura kuja iyo mu bisaka n'abadamu benshi ba- bo ngaha ce turahiga turabura hanyuma twabuze haheze umwanya uwo baca baramubwira ati "We- mwe genda murabe ya telefone yuko yo biri ku gitanda murabe ko bayitaye uwo ayinjiye aca yugurura idirisha rijya aca asanga aramanitse n'ikiziriko burya ahaciye haba induru nyinshi ibivugwa n'ababanyi biwe biremezwa na jean claude niyonkuru arongoye umutumba wa hina basanze bari ku kiziriko amanitse amanitse ku kiziriko kubera yibana abana n'utwana dutoyi tubiri utwo twana twashoboye ku- nta kintu kirekire twashoboye kuva kuba nabo ntabyo bari bazi mugabo bumaze kuraba bakaraba mu nzu ba- bwa mbere ho bavuga yuko yoba ya yoba ya- yasigawe nabo abasuma ba- baje kumwiba baje kuyiba mu nzu mugabo bamaze guca abantu bakaraba basanze amanitse mu nzu uwo mutware avuga ko naho yatowe amanitse bitemeza ko yiyahuye jean claude niyonkuru avuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko yoba yishwe ariko amenyesha ko inkuru y'imvaho bayiziga mu matohoza y'igipolisi yego mugabo mu bisanzwe umengo ntiyari yiyahuye sinzi ko hari abantu baba bamunize bagaca bamushira mu kiziriko hari ikintu coba cerekana ko hari abantu binjiye ngaha mu nzu yego mu nyuma mu kigo hari habomoye ku idirisha aho igitoboro baciyemo barinjira mu nzu kuvuga yuko hariho ibimenyetso byinshi vyerekana ko ashobora kuba yishwe yego me nta kirekire babivuze ko babajejwe ba polisi baje n'abanyakubahwa musanteri yaje yararaba urumva ba- bari mu matohoza bumve ko n'ibintu biba byagenze umuntu afatiye ku bivugwa n'akana gasizwe n'uwo mupfakazi amakenga y'umukuru w'umutumba ashobora kuba afise ishingiro raul rukundo rw'imana ni imfuvyi isizwe na nyakwigendera Nu- numvise umuntu akomeye induru ya jera nta bindi nje nabonye ntibasubiye kubonana namubonye ye- ari- baramwishe abo bamwishe ntabo wigeze wumva numvise akomeye induru ya jera uwo mutama w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu avuga ko ivyo kwiyahura vyasara n'ivyahebwe ku mutumba wa hina ati ivyaraye bibaye n'agahomerabunwa babyakina bigose urumva ni ibintu biteye isoni ku muntu icyo y'icyo yari akomeye mugabo ukumenya isoni umuntu yabaye ko yapfuye biteye isoni rwose mwabiheruka kubibona ngaha oya ya ntabyahiruka ngaha kandi mutoma nta n'ibyigito binahaba cyane twibera mu mahoro twaryama tugasinzira umuntu akajya akaryama asa nk'icupa n'umugenzi we agasinzira mugabo ibyo bintu twe nta- ntitwari kubona ngaha kubera- kubura umuntu ba- bamwica basiga mumanitse tuheruka kera kera cyane hari umutama yitwa mureha hepfo niwe yiyahuye kera je na- na- ntamugoni bwazane Mbe niwe mutama mpera kwe- kumva yiyahuye n'umuhungu ntayiraje umuhungu ntayiraje yitwa tarasisi ni twabonye yimanitse inyagi nawe ubu nta byari bihaye muri iyi mitumba yacu mu ntumbero yo kubandanya amatohoza ku rupfu rw'uwo mukenyezi umuntu umwe yafashwe n'igipolisi ku mutumba wa hina mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco ndarurinze tukiri mu burundi abantu barenga kuri mirongo ibiri baraye banyurujwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu w'imana muri zone rukaramu komine mutimbuzi intara ya bujumbura hafi y'ishamba rya rukoko rigabura burundi na kongo abantu bagera kuri bane baracitse ku icumu aba bacitse ku icumu bamenyesha ko abo banyurujwe batwawe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iruhande y'abo bantu banyurujwe hari hari ibintu birimo imfungugwa bi- vyibwe iyi nkuru ya eloge wiri kaneza
abanyagihugu muri zone rukaramu bemeza ko abateye baje nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro n'iminota mirongo itatu umugwi wateye mu kigwati ca mbere c'iyo zone ya rukaramu wari ugizwe n'abantu barenga mirongo itatu nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe intwaro abenshi muri bo bivugwa ko bari bambaye impuzu za gisirikare uwo mugwi watumbereye ahantu hari ubunywero hakaba n'ibutike nini bene gutera uretse abari bitwaje inkoho hari kandi n'abari bafise imipanga udufuni amashoka n'ibugita nk'uko bivugwa n'abacitse ku icumu turetse aho muri zone ya rukaramu uwo mugwi witwaje ibigwanisho wateye kandi utwara abantu mu kigwati citwa kagaragara kiri mu ishamba cimeza rya rukoko ryegereye uruzi rusizi rugabura uburundi na kongo dushitse mu kigwati ca mbere ca zone rukaramu kuri uyu wa mbere umuntu umwe mu barokotse twasanze arushe rwose yatubwiye ko bidakunda ko avuga gushika kuri uyu wa kabiri ico yashoboye kutubwira mu ijwi ryiyoroheje nuko ababajwe cyane na mugenzi we bajabukije uruzi rusizi bamutwara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe ariko ararorera ubundi nawe batubwiye ko arushe rwose akiryamye hagati y'uruzi rusizi ujabuka muri kongo n'ikigwati ca mbere abo bantu batwawemwo ca rukaramu hari ibirometero bitari munsi ya bitanu sitani barayandema umukuru w'umutumba wa kigwati ya mbere yatubwiye ko abantu batwawe bangana yavyiganiwe nawe nyene n'abagarutse igihe bari bagifise udutege na cyane cyane hari abantu batwaye kuko nk'ibyo bintu batwaye ibyo biri amajana ya mirongo itanu bagiye babyikorera abanyagihugu nyine bo ngaha n'ubu ubunye tukaba tumaze kuronka babiri batashye muri abo bantu n'abandi babiri kumwe baba batashye bari mu kandi karere baba mu gisagara cya Rukoko gato aho bita kagaragara na cyane cyane kuko abo baje twaba baje neza ati none abo baba bafashwe mwe mwari kumwe bangana gute nabo ati twebwe uko biri kose abiwacu uko twe tuzinanye hasigaye abantu nshya kuri batatu nibo tubuzi hama igitigi nacyo cy'abantu twe twabona ko cyari igitigi nyamwinshi twabona kumwe ngo twakumwe n'abanyagihugu benshi bashya kuri igitigi cy'abantu nka mirongo ibiri kumbura uko ubonye barenga barayande mahana tubwira uko vyagenze kugira ngo abo bantu bagaruke mu gitondo cy'ubucagu cyagu tumaze kubona umwe agarutse kuko yaduhaye inkuru y'ukuntu yagarutse tumubaje none we kuri ngaha anye washitse ngaha gute atubwira neza ko atijewe mu kugaruka nuko tugeze aho bambukira ku ruzi rusizi batera baja muri Kongo byabaye ngombwa ko baraba kumbure icyo tuza kujya kugira ngo kiba gitoyi biba ngombwa ko batubwira ko kuba twosubira inyuma bamwe hama mu gusubira inyuma barambuye impuzu zose basiga bose bari gusa uko bakavutse hama baca bafata igitigiri kimwe baraba kumbura umuntu yoba ashoboye baraba imbaga z'umuntu arashaje canke ntashaje hama ushoboye niwe baca basigarana ubudashoboye baca bamubwira ati ambura impuzu zose hama usubira inyuma naho umugwi wateye utaramenyekana abawugize bavuga ururimi rw'ikirundi uyo yagarutse twamubajije icyo kibazo tugati by'ukuri bose bavuga ikirundi mbere wanashima ati n'ubu naho umushahara tukajyana nkabereka aho twa aho bambukiye aho twacikiye twabaye ngombwa ko tugenda ubu nyine je mumbona niho nkinaje nkishika buya mu mwanya mutoyi twashitse aho hantu bambukiye baja muri Kongo mu shamajya rukoko nyene baja baja kuruzi rusizi twahabonye tubabije gusubira tumaze kuhabona mu vyibwe harimwe ibiri amajana na mirongo itanu vy'umuceri icuma gitanga umuyaga nkuba pano solaire mu gifaransa umufuko n'inusu vy'isukari hamwe n'amamatera abiri abibwe bavuga ko ingendo nk'iyi ikwiye guhagarara uyu ni mutoya waraye yibwe mbanje gutera ivyatsi abantu bagendera mu ngendo nk'iyo umuntu ariko ararondera gutera imbere hakaba abandi bantu bashobora kumusubiza inyuma umuntu ariko ariyungunganya kugira ngo tubandanye dutera imbere hanyuma hakaza abandi bantu bashobora kugira ngo bamucuvye bamushira hasi iyo ni ingendo igayitse cane na siyo ngendo twari dukwiye kugenderamo mwa kino gihe turimwo kuko tugeze mu gihe co kwiteza imbere ani mbara akantu umuntu aba akeneye adashobora kuba yoronka akaronka ashobora kugatora hagufi ntateka bishobora guha umuntu yabikoze nka jewe biranteye agahinda kandi n'umubabaro kubona mukuru wanje baza kumukorera ibintu nk'ivyo igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone rukaramu caheruka kuba mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nk'uko bivugwa n'abajejwe intwaro mu kwezi guheze muri zone gatumba iruhande komine mutimbuzi nyene mu ntara ya bujumbura abantu bitwaje ibigwanisho bari banyuruje abantu indwi babiri muri bo baragarutse ariko batanu gushika n'ubu nta uramenya irengero ryabo eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho mu rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rumaze gufata umwanzuro wo gufunga by'agateganyo iminsi mirongo itatu suriyetona seyoboka henri jean claude ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri mata mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane urukiko rwavuze ko umwanzuro warwo rwawushingiye ku byo abatangabuhamya bashinje seyoboka mu gihe cy'inkiko gacaca mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda sumutakaboyi afite inkuru irambuye
mu cyumba cy'iburanisha suriyetona seyoboka ari jean claude ari kumwe n'abandi basirikare bari baje gusomerwa abandi baje kuburana yari ategereje umwanzuro urukiko rumufatira yacishagamo akaganira na bagenzi be ndetse agaseka mu kanya gato urukiko rwahise rwinjira rutangaza ko rushingiye ku byo abatangabuhamya bashinja suriyetona seyoboka ari impamvu ikomeye ituma seyoboka akekwaho ibyaha urukiko rufata umwanzuro w'uko seyoboka yafungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe hagikorwa iperereza ku byaha aregwa urukiko rwanzuye ko ibyo batangabuhamya bavuga ko seyoboka yakoze mu gihe cya jenoside aho bamushinja kwitabira inama zateguraga jenoside ari kumwe na ngerina mukandutiye wari umuyobozi w'amashuri mu karere ka nyarugenge ndetse na odetanyira bagenzi wayoboraga segiteri ya rugenge bose barezwe kugira uruhare muri jenoside abatangabuhamya banashinja seyoboka ko mu gihe cya jenoside yafatanije n'abo bagore babiri n'abayobozi b'interahamwe mu kwica abatutsi bari bahungiye kuri saint paul na saint famille mu bihe bitandukanye abatangabuhamya bagashinja suriyeto na seyoboka ibitero ya yari ayoboye aribyo byaguyemo dr theoneste gafaranga wahoze ari mu bayobozi b'ishyaka rya psd na kame andreya wahoze ari umunyamakuru mu kinyamakuru rwanda rushya urukiko ruvuga ko abatangabuhamya bemeje ko seyoboka yatozaga urubyiruko rw'interahamwe rwaje gukora jenoside aruhagarikiye ndetse ko yagenzuraga bariyeri zari zarashyizweho mu kiyovu urukiko ruvuga ko abatangabuhamya banashinja seyoboka gufata ku ngufu urukiko rwavuze ko rushingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya banyuranye rusanga hari impamvu zikomeye zituma seyoboka akekwaho ibyaha ari nayo ntandaro y'uko yafungwa iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza sureto na seyoboka yari yahakanye ibyaha byose ashinjwa avuga ko mu gihe cya jenoside ashinjwamo gukora ibi byaha binyuranye yari muri kaminuza nkuru y'u rwanda aho yigaga i butare seyoboka agasobanura ko nk'umusirikare bitari kumwushobokera kujya gutoza interahamwe no kujya mu nama zitegura ubwicanyi seyoboka avuga ko umusirikare adashobora kujya mu bikorwa ibyo ari byo byose birebana n'abasivile adahawe uruhushya n'inzego zimukuriye za gisirikare ibi seyoboka yari yabishingiyeho asaba ubushinjacyaha kuzana impapuro zerekana ko yavuye muri kaminuza akerekeza i kigali mu bwicanyi nk'uko abatangabuhamya babimushinja seyoboka ndetse n'umwunganizi we bari basabye urukiko ko rudakwiye gushingira ku byo abatangabuhamya bamuvuzeho mu nkiko gacaca kandi urwo rubanza rwarateshejwe agaciro kuko rwari rwaburanishijwe n'urwego rutabifitiye ububasha urukiko rwamenyesheje seyoboka ko afite iminsi itanu yo kujuririra iki cyemezo yafatiwe nubwo ntacyo yigeze atangaza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka muri kano kanya tubumvishe akaririmbo ka impemburo ka sat b
mana uri hehe ndakwiture aho abanje barwaye aho abawe barwaye maze unkize maze udukize batana mu ndagano bibakiye uko turi batatu turi batatu badatana mu ndagano ubayeho kubera ndiho nanjye ndiho kubera uriho nacumuye ikiko mbutse umutekano mubanje no mu byanjye basogokuru barayamaze ineza yita urwindi aho hari kera ibyo mbona ubu ineza yita urw'inabi kandi niko bimeze yezu yishwe kubw'ibicumuro by'abana b'abantu uwo murimyi we yobazirikimbwira mana mana igihe zo kubona zo kubaza icyo abarundi bazira barara inzara bakayirirwa kandi atange zibuze bantumye ntimumere nka yuda nimumere nka yuda yaguze umwana nasubira wirekane yo intemuro yawe imitima y'abarundi abarundi bafise ibyo bapfa harabibagiye ko turi batatu turi batatu badatana mu ndagano bibakiye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha biri hafi gusozwa ariko tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi naho mutwumvira kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
inshuti twari kumwe mbere y'uko dusezeranaho tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu kuri uyu wa mbere iratora umwanzuro usaba iminsi irindwi ihagarikwa ry'imirwano mu mujyi wa arepo mu majyaruguru ya siriya hagamijwe kuhageza ibyangombwa by'ubutabazi muri kenya abaganga n'abaforomo bahagaritse akazi mu myiyerekano yo gusaba ko bongerezwa imishahara n'ibikenewe byose kugira bashobore kurangura imirimo yabo neza iyo myiyerekano yabaye nyuma y'aho ibiganiro bagiranye n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bitagenze neza ejo ku munsi wa mungu urukiko mu bugereki rwanzuye rwanga kohereza abasirikare batatu bo muri turukiya icyo gihugu kirega kuba baragize uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi abo basirikare batatu bari mu itsinda ry'abantu umunani bahungiye mu bugereki bahakanye ibyo turukiya ivuga perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yatangije ibikorwa byo guhiga bukware abanyamakuru abarezi abasirikare n'abayobozi muri guverinoma hamwe n'abasivili abarega kuba baragize uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi leta ya kamerune irahakana ibyagirizo by'uko inzego zayo z'umutekano zitubahirije agateka ka muntu mu bikorwa byo guhagarika uruhagarara rwabaye mu myiyerekano yabaye haciye amezi abiri
inshuti mwese rero mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika n'aha bihumurije ibyo kuri iyi saha kuri ku buhanga bw'ibyuma dushimire enjeniyeri wadufashije hamwe na fatuma karara arimasi kuri mikoro amakuru mwayagejweho nanjye eugenia mukankusi na oriyani itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza murakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.